Mama Giga!
Ah, ah, awale wale Wa wa wa.
kodi makhanga nodzidzimuka Eh?
bwaje Eh?
Ndi malota.
khanga Ndi ndindamudzidzimutsanji malota pamene paja ndinali ntalemera kwa basi.
kulota kwe kwamtundu Ah ah. Kutoko mmene ndazizimuka ndazitika kuti ah kodi ndikuenda basi.
ono awaliwali tafamba tonse kubwerako kukhalapa kungokhalapa mwalota kale Ndinali ndikulota nthawi imene ijayiolo ndimakuyankhula. Ndimangokuyankhulira chikupatima.
ufuna ndiuza kuti kose mumayendako kose mwadusako munali muli tulo mukugona Ndikuyenda chonchi koma ndikulota.
ta ankhanji zidali mkamwa Eh.
koma tadakulota Ndali tapika apa kuti tikhale apa mayi watawa kubwerapo Eh, ataku- yawa Chongo ndiyankhula iniyo ndazindikira kuti ah kodi ndikuyendanso pansi.
Ah.
Nthawi imene jandali ndili pa galimoto.
munalemera munagula Unakupanga- chiyani Ndali galimoto. Ndali galimoto. Eh.
uda kupanga paki udaona ndipoti dekhala kale iye pachita ndipamene ndazindikira ndikuenda pamene pachapa ndinayi ndikuendesa chazangoti awaliwali ana alota asalemera adagula chigubu cha mowa Eh.
ndi amamwa okha Yeah.
zimene amalota ndisazimene Adalamu.
adamuaikani Bwino.
ndakulandirani Mwakondwara la mwanga.
kwambiri Ndi- Ndachita kumvera kumsera.
ndanyamatanga Ndikukuuzani.
kudabwa anthu Achimwene.
kuti eh mwatengana eh mulawiri tu Inge. Tizibonana Awiri standeni tu, bwana.
awiri tu Ndikukuuzani. bwana.
nanzachitani azidziwa kuti banja Eh.
Mwamva inuyo inu.
tamapereka ndi chitsanzo chabwino Anthu adzitikira chitsanzo kwa ife.
inu malangizo akamati ukakama mwana muzikhala kuti inu mwazichita ndipo kale alamulero tundazo asimuyenda Ume- umene- amandiuza madzulo ti amawa ndichoka pandati Komwe chemwe.
nditsukiratu mbale zanga Eh.
ubwinoke ndimatsuka nthawi nayi Eh, iliyonse ndingwengwengwe machira nyimbo bwino.
mwanga Muzikhala mmakhalauwa wokonzekera, eh.
mwaona Eh.
eyetu mwaswera koma maifumu mwaswera maifumu Mwakhala aswera kuchenu.
wainu Aswera.
Eh, ubwino oti wamagetsi awo.
asola asola ndachapa asopina usiku ana moyo agula akula agula solo Achita bwino.
yangwengwengo ayikira Eh.
ndekuti kwanatimbira mfumu tabwera nimuzaona mmene panyumba paliri malangizo anu ndetufuna wanja tikaa pasejani nyonga eh.
anapinda Eh.
mkatikati mwa maloto anga ajanso Eh.
zasolazo zinalimoma unalota soa koma nyumba yake muli koma nyumba iyi ndithokozere kodi pafu kusogolo kuno ndikuzizimusaniso eti Ziko mwa- kusogolo kuno ndikuzizimusani nyumba yanga mmene itakhaliremo chifukwa ndalota ndili m'magesi Eh.
ndalota nditakwati Ayi, mumagesi zilimomo mumalota zonsezo zabwino.
Eh, etu koma ndithokoze maifumu Eh.
ngwengwengwe Inde- mpulogalamu ichabweresa bomba Ii, na mtawuni ndisasawa ndi chimodzimodzi ukakhala kuti kubuka kunkhanza kuja kuzaona kupama chiga kuno mmene kukuwalira nyumba iliyonse Eh.
kama kukoma kwachita ya maudrene ndati cha Eh.
alimomo magesi mpaka na nyumba ya maudu ndipo akanayiwala kodi inu anzanga munalesa kuti kumwati mgrosari mwa Ah, amene aja anandiswera makapu anga
ayi mukapu imatopu ayi ayi nthawi Eh?
ina tosa masekerera china chilichonse anandiswera makapu inu kuswaba munasimukantini akaswa awiri nthawi imodzi ukuti anaswali awiritu nthawi imodzi iyayi inali ngozi iyaya Eh, ah, ah, chimwene inu khadi sha- muneneza sola basi Eh, eh, asati zamakapuzo Oh, ine sati zimezo za- za ayi makapu.
zimezo ayi okay nkhani ndimene mukunenayo kuti mukatani mukathokoza kukachita bwino ndipo sinayembekeze eh.
inu pali anthu ena uka- ukamakamba ukamalankhula amakhala akutani Akumva.
akumva Eh.
pali ena amakhala chikhalire ndizija ndimakuuzanizi kuti nthawi ina kumeta ndi akazanu mudzipereka chitsazo mudamba ndinu Oh, yes.
chitsazo chabwino Eh.
sola Sola, kunyumba sola.
yenu ndi anthu akukopeka
akumakopeka atikuona kuti inu mapereka chitsazo Oh, chabwino eh.
Eh, eh. ndi anthu akapita ani ndithu Chabwino.
mukali ife Chabwino.
tiyendera Eh, inu- ndechikupezani Chabwino Kuna kuno mabweraso tikhola tikuza kuti tabwerako eha Ndithu mulipeza ndi- ndipo pano ndanyamata zimatha zimatha ife tathokoza Zimata.
ndithu ndithu
Eh apongozi.
apongozi
Iwo wangosuntha Eh.
ati atipeza.
owo Eh, Chabwino.
ndithu ati ukoko kuli magule uko ndipo chamakunda kuvinavina Inde, iyi zaiwa chatimaziwa. Eh.
ati kuli kwa za azimayi kaya kutuluka village pangi Eh.
ndi amapanga magule ang'oma komano ine ndenda kudandaula Eh.
kufukana ndi saudia mubwere pali tiz- tiz- zovala tinataketa kuti mina tikhoza kukupa nani mudzaone Oh.
sipananga ndewo pasidwa simwadandaula Eh.
upasidwa sikuza upasidwa siku lilo Eh, ah, Ndipasanga na- ndi nakakupasidwa Tanzania.
komazipasa siku ti ndipasidwele ndipasidwe ende umatokumbusa kuti ndipase okupasa yekha kati akufuna kupasani akupasa akupasa Eh, ine ndimaona ngati muzidandaula nkhani yoti pakhomo pakakapo pandakazi sono apo kaiwako Sasa hapo hapo inoenda ngozi.
unaolingani imeneyo Mukumaenda bendiwiziro ndi misongano yagundika yazasolai.
Eh, kupangira kuti zangu kumanawo pasewu nde nditamangese kunyumba nde ndakutengera atengeka nazo tu atengeka Eh, nifike nifike. Eh, sizimene zimene afumwa ndifunafuna kwathu alikuvira Mwatipeza tuli kuseka.
zimene ndikuda bwaso Apo ngozi akawa. Akuyenda ndi wiziro kulikonse.
Eh.
Ali pacha misongano yazasola yagundika.
Yagundika.
Ndiye mwina apuma kuzondipeza maze kuti misongano ndiyambira popo.
ndiyambirapo iya kumeneko ndekuchenjera munthu azikhala wochenjera lakasi ajawa mmati aja avitalaitika mmati vitalai Vitalite.
nakumana nawo Vita chani.
tikavitalayitika mmati vita chani Eh.
Eh, ka- vitalaidi eh, madero ah, kanga olo akana kukavitamini Eh. Anakhala chani.
vitamin Iya eh.
vitamini nzamthupi Eh.
Oh, oh.
Eh, A Vitalite.
a Vitalite.
Eh, eh, simunena kampani ya masola Eh.
Eh, basi ndiyazikwe kodi so- ah, pamene patu tifeyo kutokuti mwafusa Eh.
kuti zinthu zakezi amene aja avitalati bungwane nawo Atavitala.
Eh, amenewo kodi nkhani zawo akuti bwanji Oh.
ukadati kungosusana wina kumanena izi Yeah.
wina chabwino kumanena tinene kuti Eh.
tu sisangobwera pwirikiti
chabwino tinene kuti boma la malawi Eh.
ndi thandizo kuchokera ku world bank Eh.
lili ndi projekti ya ah, ngwengwengwe eya imene ikugwiranso ntchito ni makampani osiyanasiyana amene amagwira am- tingoti amene amachitanso zasola ndiye mkati mwa makampani amenewawa Eh.
amene amagulisa masolawa Eh.
mwa makampani amenewa muli kampani ina imene imachedwa kuti vitalite eya mwandimvetsetsa Eh.
imeneyi ndi imodzi mwa makampani amene akugwira ntchito ndi boma mu project imene yachani Ngwengwe.
ya ngwengwengwe Eh.
kamundimvetsetsa ndiye nayonso ili pa ntchito kapena pa kalikiliki odzala magesi amenewa asola m'manyumba mwa anthu kapena kuti kugulisa eya kamundimvetsetsa vega ndithu zikumveka ndiye amene wawa avitalite mwandimvetsetsa akuoneka kunena kuti nawonso monga makampani ena akuchitira Eh.
nawonso kugulitsa kwawo magesi awo asola amenewa ndikumverera chifukwa mukagula magesi amenewa asola a vitalite amakupatsani nthawi yakalipiridwe malinga ndi kapezedwe kanu zili ndinu kuti mwapeza ndalama ija pakamodzi mufuna mungothana nazo zili ndi ndani ifeyo koma iniyo mukono da ine ndikapezedwe kanga Eh.
ndikufuna at least zingolipira deile Siku ndi siku.
zingopereka siku ndi siku Eh.
kapena pa sabata kapena pa mwezi zili ndiwe upanga zimenezi kwa zaka ziwiri
ali bwinotu kaya mukuimva nganiyo ukupereka pang'ono pang'ono kaya deile kaya wikile kapena kuti pasabata pamenepo kaya mathile pamwezi pamenepo ukhala ukulipira pang'ono pang'ono mmene ungasankhire kuti kaya pasiku kaya pasabata kaya pamwezi kwa zaka zingati ziwiri Ndiye kapena mwina Z- ah, chaka ndi hafu kapena chaka chimene mwandimvetsetsa ndiye malipiridwe yake tingoyerekeza kuti pasiku Eh.
ndiye kuti pasiku ndi 392 ine nkhuku kwachatu imeneyo 392 kwacha ine nkhuku za Maiona?
Ine olota cha pagani.
ibera imodzi olota kuti kaya umakagulisa kaya ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndi nkhwani paseupa Eh, ukalepe.
392 Ah, ine pasiku ndinayo kale pali ine pa Eh, mwaona mwaona Ah.
Eh, yetu ndiye kuti pa wiki ndi 2700 mwaona wiki yonse rrr, Eh, yetu 27?
Eh, yetu eh.
Ukuni- ukafuna ukuni kuyamba kunena kuti waitanisa magesi awo avita light kuti ukufuna akuyikire ama akuyikira ndikukusiyira kuti kwina kozilipira malinga ndi mmene iwe wakondera koma poyambirirapo kuti akuyikire magesi aja uziku- uziwunikira a umalipira 14000 yokha 14,000.
ukangolipira 14000 basi ndiku- akuyikira magesi akwikira magesi Uziunikira.
uziunikira.
14,000.
Ndiye utaona kuti, "Ah, ine ndizilipira pamwezi kapena ndizilipira deire 300 chakuti kapena ndizilipira pawiki zili ndi ndani kwa zaka ziwiri supanonso ubwino wake wina Eh.
Kule ndonena fungu kuchiziyo.
Ah, ah, izizi Mati ndisimusa iwowa kumavugu akamabwera ndinawo.
mesa amafikira kwa ine Eh, ndiye afumu angalipere kuziwa Iya.
komanso akatere chonchi ndiye kuti amakupatsani ah, tinganene kuti garanti yeti kapena tinene kuti chizungu chache cha- chabwino nchanafumu chomwecho yemweyo Oli timati chino kapena.
garanti eya Eh.
amakuuzani kunena kuti magesi athuwa tikukuyikirani apa mukhala mukugwiritsa ntchito kwa 3 years asanawonongeke Eh, eh, Mwaona?
Filiezi uli pa original.
Eh, yetu koma mkatikati mwa 3 years mu, Eh.
ngati mwapezeka kavuto kena kache kuti papeze Chaonongeka.
kavuto mwina chawonongeka chokha mwina pali kavuto kena kache amabweranso kumakukonzera mwachani mwaulere komanso ngati zili zofuna kusintha amanena kuti iya tibweretsa zina izi Ichi- tikuka- ichi chose.
tikuchose amfumu Eh.
ineyo ndizibwera kwanu muzindichapira ndizichapa ganyu pana 14000 izakwanja ikangokwana 14000 eyo ndikugula oh yes Eh, ndizingochapa inu muzingowerengera mwamvabi Eh, aliyense atisakhale mundima pamene magesi asola alipo Komanso wale olo apongozi, Eh.
olo- olo ineyo aujeni a- a- abambo anu akubwera angalepera 14,000 Ah, abambo anu akubwera angalepera
akuchokera- akuchokera kuti Ai, muziona
ndiye kumapeto kwache ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti kaya mukufuna kuyitanitsa magesiwa kaya mukufuna kumva zambiri zokhuzana ndi magesi a sola a vitalite imbani mwaulere pa nambala iyi 703
atatoka basi Basi, takwera se- kamalizani ka-
703 mwaulere anthu amavuna kuti zokoneza awa akuti atatu ena akuti pasavolo zamba iyayi aliwosa ndi nambala yawo Aliyosa avitalaiti nambala yawo muimba mwaulere pa 703 703.
mserori giring'ande anali macben kochi nangabi anali neri malindi walewale anali patrick eric maifumu anali veronica balua abiti anali patricia malunga nakwinda anali nerifa kabango dimingu anali musa penu mainyoni anali linda chatha ndipo amfumu anali steve ligomeka alemba seweroli ndi linda chatha ndi steve ligomeka wajambula ndi ruth katuma ndipo mkonzi ndi amikani lanjes akukupatsirani seweroli ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku world bank